muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire ibiganiro n'amakuru tuba twabateguriye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze rero mu kiganiro cyanyu murisanga ariko mbere y'uko tugitangira mureke mbanze mbagezeho aka gakuru kamaze gutangazwa kuri twitter n'umunyamabanga wihariye w'umuhuza mu biganiro by'abarundi makoca tembele aravuga ati impande zombi z'abarundi rero zananiwe kumvikana bose bamwe baraguma ku byabo abandi ku byabo ntawe uva ku izima rero niyo mpamvu iyi nama nyine uyu mushyikirano ibi biganiro iyi nama rero yafashe icyemezo cy'uko nta nta myanzuro izava nta mwanzuro uzava muri iyi nama ariko inshamake y'ibyavugiwemo y'ibyabereyemo izohererezwa umuhuza nyakuri ariwe perezida museveni watumwe rero na bagenzi be bo muri eyase hanyuma iyo nshamake banayoherereze inama y'abakuru b'ibihugu bya eyase ngibyo rero by'abarundi arusha bananiwe kumvikana twigire muri muri isanga abanyarwanda bahunze hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda n'uw'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani bagomba gutakaza uburenganzira bw'impunzi ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa cumi na kabiri muri uyu mwaka hasigaye rero ibyumweru bitatu byonyine gusa hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi yatangaje iki cyemezo bwa mbere mu bihumbi bibiri n'icyenda ikagenda ibisubika leta y'u rwanda ivuga ko abanyarwanda bakiri impunzi bagera ku bihumbi magana abiri na mirongo inani mu bihugu makumyabiri bitandukanye abarenga ibihumbi magana abiri na mirongo ine bose bari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo rdc yo honyine gusa ni ukuvuga ko rero abandi banyarwanda b'impunzi ibihumbi mirongo ine banyanyagiye mu bihugu cumi n'icyenda ibihumbi icyenda magana atandatu na makumyabiri muri bo bari muri kongo brazzaville bahamaze imyaka makumyabiri kandi barasaba hcr nanone kwigizayo itariki yo kurangiza ubuhungiro bwabo kuki rero badashaka gutaha nyuma y'itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa cumi na kabiri bizagenda gute nibyo tugiye kuganiraho na dr eric ndayishimiye muganga ndayishimiye ni umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri congo brazzaville yigeze kuba perezida w'ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'impunzi z'abanyarwanda muri congo ubu kandi ari no muri sosiyete sivile muri congo dr eric ndayishimiye turi kumwe dr ndayishimiye urahura akomeye
murakomeye cyane bwana kamirinda amakuru
amakuru yari meza none se eriko kuki impunzi z'abanyarwanda zirenga ibihumbi icyenda na magana atandatu ziri aho ngaho muri congo brazzaville abanyarwanda kuki badashaka gutaha impamvu ikomeye ibabuza ni iyihe
murakoze kubaza icyo kibazo nicyo kibazo impunzi z'abanyarwanda hano zikomeza kuvuga twese ntabwo twibagije ibyabaye mu rwanda guhera muri mirongo cyenda ukamanuka ukagera muri mirongo cyenda na kane ntibyagarukira aho ngaho kuko muri mirongo cyenda na kane bw'impunzi nyinshi zahunze u rwanda zijya mu bihugu bitandukanye eh, ariko inyinshi zagiye- afe, bigabana n'u rwanda ariko inyinshi zagiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aribwo mu mwaka wa mirongo cyenda na gatandatu ubwo eh, u rwanda rwafashaga eh, kabila bateye inkambi z'impunzi barazisenya izo mpunzi zirukanse amashyamba ya zayire n'amaguru ibirometero birenze ibihumbi eh, bibiri n'amaguru izindi ziricwa izindi zicyurwa ku ngufu nkeya cyane zabashije kurokoka nizo zaje eh, zigera ahangaha mwa bino bihugu bya eh, ibihugu biharani- bigabana na repubulika iharanira demokarasi ya kongo harimo n'iki gihugu cya kongo ubwo rero bitewe n'ibyo byose zabayemo bitewe n'uku bwo bwicanyi eh, zakozweho ubwe zagiriwe na- n'abari ba- bashobora ku- bagombaga kubarinda ari bo abategetsi b'igihugu cyabo bavukiyemo aricyo rwanda byatumye basigarana eh, isura mbi ku icyo gihugu noneho byanakurikizaho nuko icyo gihugu ntacyo kigeze gikora ngo cyumvishe izo mpunzi ko fe ibyo zahunze byarangiye cyumvishe izo mpunzi ko eh, icyo zazize eh, ki- zitazongera kukizira ibyo byose wakomeza ugakurikirana na- n'uburyo ba- twumva ibivugwa mu rwanda eh, ariko cyane cyane twi- dukurikiza eh, amaraporo y'amashyirahamwe eh, arenga- arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ibyo byose bica intege impunzi z'abanyarwanda ku buryo eh, ndetse ukurikije meme n'amagambo y'abategetsi b'igihugu cy'u rwanda eh, babwira impunzi eh, ibyo byose mbega bizi- bi- bituma impunzi zigira ubwoba zikavuga ati cya gihugu twahunze ibyo twahunze n'ubundi tumva ntaho birajya Eh, ntabwo bi- ntabwo dufite vure mu mutima utunganye ko nitugera mu rwanda n'ubundi urwo rwanda rwatwishe ruzakomeza ku- ku- ku- kuturinda ariko se rike we ibyo ngibyo yego niko muvuga nyamara hari abanyarwanda bahungutse barataha bajya mu rwanda ndetse bavuye no muri congo aho ngaho muri baragenda bajya mu rwanda bamwe bari no mu butegetsi ikindi muri uyu mwaka muravuga yuko hari abanyarwanda cumi n'umwe batashye bava muri congo basubira iwabo i rwanda bo hari icyo babaye se
abo bose abo bose batashye ba- abo cumi n'umwe bagiye ntabwo tuzi amakuru yabo ko byabagendekeye mu rwanda ntabwo bishatse kuvuga ko umuntu wese utashye mu rwanda a- ashobora kugirirwa nabi ariko eh, gukemanga eh, kiriya gihugu eh, bikomeje kubaho ngenda garuka cyane kuri ka yo muri zayire nzi ko zayire yari ifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda hari igihe twumva ngo miliyoni eshatu eh, na- n'ibihumbi magana atanu baratashye ku bushake bwabo njye ndi mu bantu barokotse ubwicanyi bwo muri zayire ntabwo impunzi zo muri zayire izatashye ku bushake bwabo ni nkeya Eh, abandi inkambi zaragoswe babacyura ku ngufu na mbere yaho mbere uko batangira gucyura abantu ku ngufu muri za mirongo icyenda na gatanu hari ukuntu abasirikare bazare barindaga impa- inkambi bajyaga bazigota aho bitaga abakontenjon ariko rero Bakazigota, eric ugasanga inkambi ba ba- abantu babacyuye ku ngufu eric nshaka kuba konfe- ah, oui, ndi kumva.
ibyo ngibyo ni amateka arazwi tugume kuri ibi ngibi by'abanyarwanda bataha muri iki gihe bava muri kongo by'umwihariko kuki ahubwo mudakurikirana amakuru yabo ngo muyamenye noneho ubwoba mufite bushire cyangwa se bugumeho
erega amakuru amakuru yo mu rwanda tuba tuyazi ntazagire uzababeshya tuba tubizi do a zede ibintu bitambuka mu rwanda nk'ubu njye mfite amastatistike y'impunzi zatashye ziva hano muri congo guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hatashye abantu magana ane na mirongo ine na batanu ku bantu ibihumbi cumi na bibiri bageze hano muri congo muri mirongo icyenda na karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hatashye abantu barindwi gusa Eh, uyu mwaka ejo bundi hamaze gutaha abantu cumi n'umwe abandi bemeye gufata pasiporo z'u rwanda ni abantu batandatu gusa ubwo nicyo ko abandi bageze mu bihumbi n'abandi barenga basigaye nicyo ko abantu bose badashatse batazi ko ibibazo batazi ibibazo biri mu rwanda nahubwo ni naho hari ikibazo ko abo bantu ijwi ryabo ritumvikana n'abati bababwira bati ibibazo mufite turi kubyumva noneho tubi tubikemure gute kuko mudashaka gutaha nicyo kibazo ki- kiri aho ngaho ye noneho inshuti z'ijwi ry'amerika n'umutumirwa dr eric ndayishimiye umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri congo brazzaville reka mwiganirire n'abaturage uwa mbere dufite kuri telefone ni habumukiza habumukiza we
wii tomasi akabazo kawe
ego murakoze mane kuramutse uwo mutumire Mm,
ama ngira ko n'intererano kumbure n'ukungene noba ndabibona ibyo bintu mwatangaje no munsi mhm, nibyo ni ikiganiro kiryoshye kumva ngo mu rwanda ngo nta mpunzi ziriho zitahuka no kuri imyaka irenga ngira hafi cumi n'itanu u rwanda ruri mu ituze mhm, ndatangaza no kumva ngo abanyarwanda bakura ku buhungiro ushyika n'aho bo nyine babyemera ku buryo u rwanda ari igihugu ubu cy'akarorero ni igihugu ubu ujya ujya tomasi ubiravye kumva abategetsi b'igihugu aribo bavuga ati igihugu kimeze neza ibyo ntibiba bihagije u mm, rwanda ruvugwa mu binyamakuru mpuzamakungu u rwanda ruvugwa n'abanyarwanda ubwabo ni ukuvuga ibyo abanyarwanda bavuga umutekano abanyarwanda bavuga ituze ry'abanyarwanda riravugwa n'abanyarwanda ukwabo ruvuga bigahemuka bikavugwa n'ibinyamakuru mpuzamakungu ubu u rwanda ni ukuri n'igihugu eh, cy'icyitegererezo rero mbarirwe uwo mutumire mhm.
ariko no kuri ku- ku buryo haho aba impunzi zivuga ko eh, ubu- ubuhungiro budufata burya nta kintu buba biyagiriza abo bantu badashaka gutahuka mu rwanda mu gihugu kimaze imyaka yose kiri mu ituze ye habumukiza bishoboka kibatuma badahunguka n'ikihe murakoze ye urakoze nawe
ego dr eric ndayishimiye hari ikintu mwumva mufite inkomaga ku mutima mwiyagiriza ni ukuvuga mwishinja
Nde- ngewe nta- ntacyo rwose nge nta- nta- nta kintu nishinja ariko rero uwo muntu uri kuvuga gutyo ngo u rwanda ni igihugu ki- kirimo amahoro none se wambwira gute ko n'ubundi abandi bahora bahunga u rwanda eh, buri munsi nka hano muri congo dufite eh, eh, imibare igeze ku bantu magana ane na mirongo irindwi n'icyenda bari gushaka ubuhungiro hano muri congo eh, m- eh, bavuye mu rwanda nyuma dufite abantu bahora bahunga u rwanda bajya mu bindi bihugu ah, harimo memu n'aba- n'abakozi ba leta bakomeye memu n'abasirikare benshi nkeka ko ubu ngubu u rwanda aricyo gihugu gifite abasirikare benshi bahunze kiriya gihugu kandi bagombye kuba bari mu rwanda bagakora igihugu cyabo Uravuga- Ntabwo- ntabwo tuba twigiza nkana twebwe Uravuga tuzi abasirikari- igihugu cyacu uko kimeze eric ntabwo eh, ndikumva uravuga abasirikari bari mu gisirikare cy'ubu ngubu ntabwo uvuga bari bari mu gisirikare cyatsinzwe abahunga uvuga no ndavuga abasirikare ndavuga abari abari mu gisirikare cy'ubu ngubu bafashije Eh.
ubutegetsi bwa kigali kujyaho Ah.
turabaza bari mu burayi mu bufaransa eh, mu bubirigi na za amerika bose turabi- turabazi epi ikindi nanone umuntu agira ngo umusobanurire none se wasobanura ute ko uyu mwaka wonyine kuko twebwe icyo tureba ni uburenganzira bw'ikiremwamuntu wasobanura ute ko hasohotse raporo eshanu zerekana uburyo uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda buhonyorwa ukatubwira ngo u rwanda ni igihugu gutaka ibyo byose turabizi gutaka hari ibyo bita ibibazo bijyanye na politiki ni ni akazi kabo baba bagomba kubikora kubera ko eh, ni nacyo ni nacyo bashinzwe ntabwo bavuga igihugu cyawe nawe uri umutegetsi ariko natwe nka sosiyete sivile tuzi ibiba neza mu rwanda ntakagire umuntu ushya- ushaka kutubeshya kuko ntabwo bidushimishije kuguma hanze hari igihe abandi banagira ngo abantu bagiye hanze barishimye oya twebwe dushaka amahoro arambuye aho buri munyarwanda wese abaho mu mahoro aho igihugu kitari nk'igihugu eh, ibyo bita mu gifaransa mu gifaransa eh, prison a ciel eh, ouvert. Donc, ni nk- ni nko- ni nka fete ni nko mu- muri gereza ariko eh, ifunguye twebwe niko tubona u rwanda ubundi Donc, ibyo abantu bibwira ko tutazi u rwanda u rwanda turaruzi neza turaruzi neza amakuru yose tuba tuyafite ava mu rwanda ndumva ari gutyo na na Yego.
ubwo ngibyo byose n'ibyo navuze ntangira nta na kimwe gihumuriza impunzi z'abanyarwanda hanyuma ibyo habumukiza yari amaze kubaza ati hari icyo mwiyagiriza hari n'uyu nguyu witwa karemera soirere watwandikiye kuri facebook ati abenshi ntibataha kubera ibyaha basize bakoze umutima uba ubakomanga bagatinya gutaha ariko ntibagire ubwoba n'abatashye babayeho neza nta kibazo nabo ntibatahe aho wahavuga iki
Bo, none se abantu bose bakoze ibyaha ba- ba- bahunze kiriya gihugu ntibari mu gihugu ntari abaciriwe imanza
yego hari abaciriwe ima- hari abaciriwe imanza mwa kiriya gihugu ntabwo ariko abantu bose bahunze kiriya gihugu nkatwe eh, eh, imyaka navuye mu rwanda afite yari mike cyane nta kintu ngiye nta bwoba ngiye mfite Wari ufite Amashusho ingahe?
yose nayize hanze Wari ufite Ibyo ingahe?
nibwira ngo ni abantu bakoze ibyaha bajye bajye bajye bajye batekereza daboro kuko ntabwo ariko bimeze hari n'ikiganiro nagize ubushize abantu abandi abantu bari muri congo ngo ni abantu bakoze jenoside nibyo abantu bibwira ariko ni ukubeshya iyo urebye ubu ngubu usanga abantu bageze mu bihumbi bitandatu bari hano muri congo abenshi ni- ni ni abantu bafite imyaka bari bafite imyaka mike icyo gihe idashobora gutuma bakora ibikorwa bibi ntabwo ariko bimeze njyewe ndashaka kuvuga ko nivo mfite y'amashuri na- ituma amenya ibintu byinshi ntabwo rero umuntu yaza ku- ku- kunyumvisha njye ibintu bitandimo kandi njye mbizi na- nanjye ubwanjye nkora ubushakashatsi bwanjye nkamenya icyiza n'ikibi wahunze ufite imyaka ingahe eric we
Bon, navuye mu rwanda afite imyaka icumi eee ariko ibyabaye byose ndabizi neza kuva aho twari dutuye i kigali kugera aho twahungiye aho papa akomoka muri zaire kugera aha ngaha muri kongo nabikubwira guhera ku nyuguti ya mbere kugera ku ya nyuma radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka ibyo ngibyo tuzabishakira undi mwanya ahari ariko dukomeze ku nsanganyamatsiko y'uyu- y'ubu- y'uyu munsi y'uku kuntu mugiye gutakaza ubuhungiro hasigaye igihe cy'iminsi makumyabiri n'ine gutyo yonyine hanyuma turaza kureba n'ukuntu bizagenda ariko tubanze duhe ijambo daniyeli daniyeli we akabazo kawe daniyeli yego yego
yego murakoze bw'icyo kiganiro Mm.
Eh, mbona i- i- kuba impunzi ku mpunzi ebyiri iza- i- icyenda na kane Mm.
noneho n'izahunze mu mu- mu- mu- mu bya politike mu- inyuma ya- y'icyenda n'umunani
Mhm.
noneho ni ukuvuga ngo ndabanza mbuge ku z'icyenda na kane mu mbabare Iz- ariko ntabwo iza nyuma ya nge- mirongo cyenda ndi- n'umunani uzihorere zo ntabwo zirebwa icyenda n'iki na kane, cyemezo eh, eh, eh, ndeka nzihorere noneho mu- mu mbabarire ndavu- ndavu- reka mvuge ku z'icyenda na kane ariko mu mbabarire ngewe nta vangura mfite buriya kuvugisha ukuri bisaba yuko uvuga ikintu uko kiri kugira ngo ubashe gusobanura neza icyo ushatse kuvuga Ni uko rero yuko ibihumbi icyenda na kane ari iz'abahutu
yego
itaragera igihe aba- i- impunzi zahunze icyenda na kane zitarahabwa umwanya wo kuvuga ibyabaho mu bwisanzure urumva igihe batarahabwa umwanya wo kuvuga icyo bari ku mutima igihe batarahabwa umwanya wo
daniel guhabwa- ku- Daniel we.
ku- ku- kwibuka no kuzirikana ababo ikarame yego Ah, telefone yawe iragenda icikagurika rimwe na rimwe ariko rero yego mu- yego reka duhinire aho ngaho kubera ko yego Yego.
ahari byo kunamira ababo byo ntabwo twabijyamo n'ibindi bindi reka tugume ku by'impunzi kuko kuvuga kuvu- bari kuvuga icyo batekereza aho ngaho urumva ko Yego.
mutavuga rumwe noneho
yego reka tuzagushakire undi mwanya nanone winigure urakoze yego Eh.
Salamu, murakoze ariko noneho iki kizagaragaza demokarasi noneho uzaba ureba ko noneho nibagera mu gihugu bakabona ibyo batekereza atari ko bimeze ubu n'ubundi uzajya kubona ubone basubiye mu buhungiro ni hahandi Salamu, ye murakoze.
urakoze daniel radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi ndahiro ndahiro we
karame karame ijwi rya amerika urakomeye
ndaho ndamahoro mu rwanda nuko nawe rero akabazo kawe
yewe nta kibazo mfite uretse za obuserivasiyo nkeya mfite obuserivasiyo ni ukuvuga iki mu kinyarwanda mfite nka- ikintu nakwita nka komenti na- navuga- komenti ni iki mu kinyarwanda
ubwo se umuntu yabyita nka- ni ni nk'ikintu na- na- ni nk'inyongera navuga ku bihereranye n'iyo sesesheni koroze ba- bavuga ku bihereranye n'impunzi komeza komeza zahunze kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugeza urwenda na kane oya no kugera muri Hakurikiraho mirongo icyenda umuntu n'umunani wavugaga- wavugaga ko ngo impunzi zahunze muri mirongo icyenda na kane ari impunzi kugeza muri mirongo icyenda na kane ari impunzi eh, z'abahutu gusa ngewe numva yibeshya cyane kubera yuko abahunze icyenda na kane si abahutu gusa
yego kandi n'abahunze na- kuva muri mirongo itanu n'icyenda harimo abatutsi harimo abahutu bagenda bakandamizwa n'ubutegetsi bubi icyo nshaka kuvuga ni uko impunzi zahunze icyenda na kane njye nagize n'uruhare mu kuza kuzishishikariza gutaha haba muri brazaville haba yawunde muri kameruni muri mirongo icyenda muri muri bibiri na cumi na gatatu bibiri Wari na watumwe cumi na nande?
kane, ndumva narakozeho misiyo zigera kuri ebyiri izo misiyo wazihabwaga nande ubwo butumwa buhabwaga nande Za- ndahiro z- z- yari misiyo ya ya- ya hcr yari misiyo ya hcr kubera ko ngewe nahabaye izo mpunzi ndazizi nabanye nazo Wa- wari umukozi wa hcr oya oya yewe nari nk'umuntu wigeze nawe wabaye impunzi
hcr ikagutuma utari umukozi wayo
ntabwo nari umukozi mu- mu- muri- muri komisiyo tiriparitite yari ihuriwemo na hcr n'igihugu peyi ote igihugu gicumbikira izo mpunzi na hcr na leta y'u rwanda habaye ikintu cyo gushishikariza impunzi no kubabwira yuko icyo bahunze intambara yari ihari yari ihanganishije ndahiro icyahoze ari fpr Ndahiro.
na leta na- na- ndakumva reka reka twumvikane reka twumvikane Wi- wishaka kutubindikiranya ngo wagiye mu butumwa budafite uwagutumye aho ngaho ntabwo Eh.
bisobanutse ntabwo ntabwo wari umukozi wa leta ntabwo wari umukozi wa hcr ntabwo wari umukozi w'icyo gihugu cya kongo cyangwa cya kameruni uvuga wagiye mute aho ngaho ndumva bidasobanutse reka I- i- reka ni- ni- nibyo nshaka kugusobanurira Oya, ntabwo bisobanutse. Ntabwo bisobanutse.
ngereka nkubwire ibyanjye nk'ukuri oya Bagiye oya bafata ndahiro im- bagiye bafata umuntu wabaye impunzi ngiye kukwambura ijambo uwamufashe ninde ntabwo bisobanutse muri izo ntuze naguhaye zitatu HCR ni HCR misiyo Ntabwo- yanjye yari HCR wabivuze ko utari umukozi wayo ntabwo ari kugutuma utari umukozi ibyo ntabwo bibaho ariko ngewe nk'umuntu wabaye impunzi HCR yagomba Ntibibaho.
kwifatika kugira ngo mbabwire batahe ntibibaho Nubwo ndahiro byaje- reka tukwambure ijambo uri kutubeshya urakoze Nta kibazo- radiyo ijwi rya nta kibazo amerika mu none- kirundi n'ikinyarwanda ikibazo turiho cy'impunzi ndumva gitangiye kujya gishaka gufata inte- intera tutifuza mutubabarire tugume mu murongo murakarama noneho rero tu- tubaze ahubwo eric ndayishimiye n'ibingibi mwizerwa silveri yanditse kuri facebook ariko sinzi nimba ari mwizerwa silver wa undi w'umunyapolitiki tuzi ariko niko yanditse izina rye aravuga ati mu rwanda hari ikibazo cy'ubwisanzure bwa politiki hari demokarasi n'abahunga ntiba- ntibagenda sinzi ukuntu yabyanditse muri make hari ibibazo byinshi inzara ubushomeri urumva ko batabura kugira izo mpungenge zo gutahuka rero ariko ibi ibikuriye ah, ibikuriye ibindi ni kwa gufunga urubuga rwa politiki mu rwanda urumva rero ko mu gihe fpr irufunga niyo eh, ibitera niyo itera no gutuma n'abandi badataha N- nta- ntabwo bisobanutse neza ukuntu yabyanditse ndagerageje ariko igitekerezo kirumvikana ndayishimiye urakivugaho iki
Bo, ibya- ibyo avuze eh, nta- ndumva nta kintu abeshyemo gusa hari akantu nashaka gukomozaho hari igihe bajya bavuga ati eh, bati impunzi ziri hano eh, eh, ni impunzi zahunze ubukungu ntabwo ari ikibazo cy'ubukungu kuko iyo kiza ko ari ikibazo cy'ubukungu bazanye amapasiporo ahangaha impunzi ziba zarayafaje cyangwa se zikajya no mu rwanda noneho zikagaruka ahubwo zikaza gushaka imibereho iby'ubukungu byo ntabwo tubivuga cyane twe ibyo tureba ni ibyo ngibyo bijyanye eh, na n'ikibazo cya- cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'uburyo nta bwisanzure mu rwanda buhari Eh, n'ugerageje kugira icyo avuga hari ugeze kubikomozaho kare bihita bimugiraho ingaruka zi- ziteye ubwoba kandi nyamara uko turangara twese buri munyarwanda nta munyarwanda n'umwe udafite igikomere mu mutima we kuko nyabako ibyabaye ku rwanda nta munyarwanda n'umwe bitigeze bigira ingaruka nyabako nta munyarwa- muryango n'umwe w'umunyarwanda utarapfushije umuntu niyo mpamvu nabyo birababaza cyane iyo ubona mu gihugu cyawe utazigera ushobora no kwibuka umuntu wawe witabye imana azize i- i- a- a- azize ibyabaye mu rwanda cyangwa n'ingaruka eh, y'ibyo byabaye mu rwanda ikindi ntabwo intambara ariyo yonyine abantu bitwaza ibuza ibuza abantu gutaha kuko ugeza kuba ari intambara muri mirongo icyenda na kane ahantu hose baba baratashye ko ntoya yarangiye ariko se ko abantu bageze ahangaha muri mirongo icyenda na karindwi iyo nta kuko intambara yo muri izo ntabwo twari no kuyibara kuko yaza ko igeza kuba ari intambara gusa ahubwo ni ibyo bibazo byose intambara n'ingaruka z'intambara zose birimo ibyo twakomeje kuvuga ah, aho twatangiriye bibuza n'ubundi abantu gutaha hanyuma rero wari uvuze ngo babazaniye pasiporo ni leta y'u rwanda yabasanze ibazanira pasiporo murazanga
Bo, impunzi bivuga ko nta burenganzira ifite bwo kujya kuri ambasade y'igihugu yahunze ni leta y'u rwanda yazanye izo pasiporo bavuga bati abatazemera gutaha mugomba gufata pasiporo aho ngaho eh, kugira ngo mwemere kuguma ku butaka bwa kongo impunzi ziravuga ziti ngewe nahunze u rwanda urwo rwanda rutigeze rundinda ntabwo ari ari pasiporo izandinda kuko n'ubu n'igihe bagushakira icyo gihe bagufata kuko pasiporo ni leta y'u rwanda iyitanga ni ikivuga ko ubwo leta y'u rwanda niba igushinzwe icyo gihe yewe n'ubwo uri ku butaka bwa kongo kuko none cyo pasiporo nirangira igihe cyo kujya ku gushaka nshya baba bati jya mu rwanda kandi uzi ko udashobora kujya mu rwanda bizagenda gute nshobora ko bazahita bakwirukana ukajya mu rwanda byanze bikunze banke ikibazo ntabwo ari pasiporo ikibazo nyamukuru ni ibyo n'ubundi twakomeje kuvuga aho hasi
kuri telefone dufite emabure emabure we
yego nabumva akabazo kawe
akabazo kanjye mfite yego ni uko ziriya mpunzi ziri muri congo gutahuka byarwana kuko nta bisanzwe bafite bageze mu rwanda abahunze bajya bafite byinshi bamwe bagiye bakora kandi mu rwanda nta bwisanzure buhari bukomeye cyane ko telefone yawe ivuga nabi emabure we
ni mu nyuma
ongera ugerageze twumve
oke rero ntego navuga yego
mu rwanda nta butabera buhari nta ki nta bwisanzure batashe bahura n'ingaruka nyinshi cyane niko ko numva uvuga ikirundi ko numva uvuga ikirundi wavuga ngo mu rwanda nta butabera buhari gute
kubera hariya mu rwanda abahunze benshi babona n'ibintu bya politiki gukora akora umugambi uri ku butegetsi gusa ahanini wagiye icyo wavuga basaba bagushyira mu gashobora gufunga uhasere ishobora kuba yariye ngira nka ruswa yariye n'ibindi bindi sinzi gusa kimwe bakwiye kubareka bakaba bibereye mu rwanda kuko batashe bahana ingwano nyinshi ibyishimo bahura nabo cyane gusa cyo gusa bokora ni uko bigumira muri congo babayeho neza bigumira hariya aje nayo nibareke bigumire hariya
urakoze emabure urakoze yego nawe mwagize neza yego namwe imana ibahezagiye dr ndayishimiye uyu emabure ubabwira ngo nimwigumire muri congo urabyemeye
kongo tuyimazemo imyaka igeze kuri makumyabiri nta kidutwaye ariko burya iyo ufite igihugu wavukiyemo niyo waba uri ahangaha ariko uvuga ati nshobora kugera iwacu nkasura abantu byonyine no kuhareba gusa biba ari bizima niyo mpamvu ushaka kugaruka ikibazo ntabwo ari pasiporo kuko pasiporo ibyo byose abantu bari kuba bafatiwe pasiporo ariko ibibazo ni bya bindi twakomeje kuvuga kuvuga hasi noneho hashiseri niyumvikana na kino gihugu kuko ubundi iyo bemvuka kuri dosesasiyo haba bashaka ibyo bita iyo bakuraho ubuhunzi hari hari bashaka n'ibisubizo ibisubizo ni ugutaha mu gihugu wavuyemo cyangwa se ukaguma mu gihugu wari urimo hari hari uburyo bubiri ushobora gufata pasiporo y'igihugu wahunzemo cyangwa se bakaguha iyo uyanze nabwo konvensiyo ya geneve ivuga ko igihugu gishobora kubaha abantu ubundi buryo mushobora kuba ibyo nakwita sitati juridike alternative mu gifaransa ibindi byangombwa byatuma ushobora kuhaguma ku buryo igihe kinagiye kigira imbere ushobora kubona ubwenegihugu indi solution ya gatatu donke igisubizo cya gatatu ni uko bashobora gufata izo mpunzi bakazijyana mu bindi bihugu ngibyo ibyo bakora iyo bashaka ko ikibazo cy'impunzi kirangira burundu ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda bango mugomba gutaha mu rwanda cyangwa mugafata pasiporo ubwo buryo bundi ntago hsr ishaka kubukozwa byerekana ko ubu yaravuze bigaragara ko harimo nk'akagambane impunzi z'abanyarwanda ubona zaragambane kuko n'ibyagiye bizibaho byose n'ubundi hasi yabaga ihari ibyo twavuze hasi muri zahira hose nta kintu igeze ikora nta kintu igeze ikora ngo irengere izo mpunzi ubwo rero ntabwo twebwe bidutangaje n'ubundi iyo hsr ikomeje guterana izo mpunzi gusa ahangaha akazi gakomeye gasigaranye leta zakiriye izo mpunzi nizo zareba ukuntu zigomba kwangiza ibyo bibazo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abanyarwanda b'impunzi umwanzuro warafashwe ko bizarangira kuri mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi hanyuma rero bizagenda bite mu kanya turabiganiraho twavuze uko bimeze ubu ngubu impungenge zihari ibindi rero nabyo turaza kubigeraho uko bizagenda nyuma uwo turimo tuganira ni dr eric ndayishimiye dr mu by'ubuganga niwe rero turi kuganira muri congo brazzaville ari mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda zirenga ibihumbi icyenda na magana atandatu ziri muri icyo gihugu cya congo brazzaville kuri telefone turi kumwe na faustin faustin akabazo kawe
ngewe gusa ndabashyikiriza bagera mu busanzwe kuri izo mpunzi ziri mu kongo z'abanyarwanda Mm,
ngewe kuva mu gihugu cy'u Burundi mu bisanzwe mu rwanda ndibaza yuko batantambara turabyumva hirya no hino mm, niba umuntu atashobora yiyagiriza kuba impunzi ikiri bisoroshe genda ngaha mu gihugu cya zambia sinzi impunzi mugabo turahura n'ibibazo bitari bike kubera ko ari igihugu cy'iwacu rero nimba umuntu yarahunze atashobora yiyagiriza kandi igihugu kirimo amahoro yoshobora gutaha bakubaka igihugu kuko igihugu ntigishobora kubakwa n'umuntu umwe ngo bishoboke igenda ibaza muri abo bose bahunze harimo inshabwenge zishobora kungura ibintu byinshi harimo n'abafite imitahe bashobora gushyira mu gihugu hanyuma nimba bitagifite inzira bagafasha na bagenzi babo bakajyana n'ibishomeri biba birimo ngo bashobora guha n'akazi muba biri ni ibyo iwanje no kwibaza n'ibyo ndibaza ntabyo nzi aho babaye nyine babayeho mbwa bambabariye niba banyumva gusa igihugu igihe kirose amahoro nibyo gushima bashobora kubaka igihugu niba mu gihe babona yuko bashyizeho bagira ingorane leta yoshobora kuraba ibisanzwe zibashyirira ikabahindura ubuzima bwabo ikabahimiriza bagataha igihugu cyubakwa na bene cyo nta munyamahanga yashobora kubaka igihugu kandi umuntu umwe yashobora kubaka igihugu ngo bishoboke ahubwo ni uko badatima ndena n'isi turataha yego faustin urakoze niko se ndayishimiye a- a- iki gitekerezo cy'uko icyo cy'uyu faustin harako hari icyo ukivugaho
none se igihugu uzatahamo ntugire uburenganzira nk'u- nk'u- bw'umunyagihugu icyo gihugu wumva wakijyamo gusa iyo ngiye gutanga urugero rufatika hari umujene bita umusore w'imyaka ndumva ya makumyabiri n'itanu bita nishimwe wari uri muri zambia watatse umwa- watashye umwaka usi- ushize eh, eh, wayo- wa- wahoze nawe ari mu bantu bayoboraga impunzi muri zambia ariko twaciye ubutumwa nyuma bwerekana ko yabuze yaburiwe irengero bitewe n'ibyo yagezeho baramubwira ati kora ibi ngibi sinshaka kubivuga aha ngaha wenda kuri radiyo ariko birazwi ayo mabaga- ayo mabarwa yose twarayabonye na sinyatire yiwe ubusemagingo aha ngaya ari he ko atari kugaragara donc ntago uburenganzira bw'umuntu ntabwo ari kubwo baririmba kuri radiyo isho kuba bushyira no mu bikorwa nibyo nibyo twebwe dushaka ntabwo turi ibicucu ku buryo eh, tutazi ku gutandukanya icyiza n'ikibi nicyo mbona abantu benshi bari gukomeza eh, kurwana kandi niba umuntu yarafashe gahunda akavuga ati njyewe ndabona igihe kitaragera nuko yabitekerejeho igihe nimba umuntu bavuga ati "Tu- twambuye ubuhunzi akavuga ati njyaho kugira ngo njye mu- mu rwanda nakwemera nkafata inzira y'ubuhungiro cyangwa se nakwemera nkiyahura mu ruzi rwa kongo fureze kongo iri intandwe iri na kure ubwo ntabwo ubushake ntabwo umuntu ari uko atazi u rwanda cyangwa atazi iyo ruri cyangwa atazi ibirimo ni uko azi ikimubuza gutaha ntabwo rero ushobora kumuhatira gutaha umubwire ngo genda ngo ngo ntabwo ari we kanaka cyangwa runaka ugomba kumushimira ngo u rwanda rumeze neza twese ko turangajwe nakomeje kwe- gukomeza gushimangira nta munyarwanda ubura aha ngaha utazi amakuru yo mu rwanda iyo ibintu biba biza kuba bigenda neza no muri mirongo cyenda na ma- na kane intambara ikirangira cyangwa se no muri izo mirongo icyenda na karindwi abantu bari guhita bataha ntabwo bari bakeneye n'izo kampanye zo gu- gu- gushishikariza impunzi gutaha ntawe ubikeneye rwose igihugu ki- gifite eh, amahoro arambuye eh, umudendezo abantu bataha ntabwo ikibazo ari intambara y'amasasu burya amahoro ntabwo ari amasasu twebwe tu- tureba ariko se ni iki eh, ni iki ayo mahoro bavuga ayakorerwamo ni iki kuko hari ibintu byinshi tutavuga ngaha kuri radiyo niyo mpamvu njye nshaka ko abantu bagomba kumva ko ikibazo gutyo niba umuntu yarafashe gahunda yo kuvuga ati njyewe nda- nda- ntabwo nshaka gusubira mu rwanda nawe ni ijwi ryiwe kandi n'uburenganzira bwiwe agomba kumva gutyo niko se dr ndayishimiye wavuze ni ishimwe ni ishimwe Mm.
yatahutse yari atahutse avuze ati ndetse ubuhungiro ibyabaye ryari
Eh, nishimwe yatashye mu kwa gatanu k'umwaka ushize eh, w'ibihu- umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yahoze ari mu bantu bari bahagarariye zambia Ah, abamuzi muri zambia eh, bazi ko ari umuntu wakoraga akazi ko kwerekana ibitagenda mu rwanda ndetse no no ari no muri famiye yabagosora ubwo ageze mu rwanda rwose afatwa neza eh, nk'uko bikwiriye ariko bamuha ati ugomba kujya gushinja abantu basigaye muri zambiya avuga ati abantu ntabwo mbuzi mbazi ntabwo nabishobora nibwo yahise yandika ibarwa ku itariki ndumva ari ebyiri no esheshatu niba ntibeshye z'ukwa kabiri k'uyu mwaka avuga ko ubuzima bwiwe buri andonje ari menase donc ah, afite impungenge ku buzima bwiwe nyuma yaho ntabwo yongeye kugaragara uwo musore ndumva n'amasosiyasiyo menshi ari hanze mu mahanga nko mu bubirigi iyo bita ijambo absl kompa barabivuzeho igihe kirekire ntabwo agaragara kandi twavuga ko ari nk'abasore wenda turi mu kigero kimwe ko ngiye muruta nese igihugu uzashobora kuvuga ati ngenda atekereza gutya nimba buriya abantu bose bagomba gutekereza ibyo ubutegetsi bushaka ntabwo ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ibyo ngibyo byatuma umuntu agira ubwo bushake bwo gutaha igihe ibyo byose bitariho ariko rero dr ndayishimiye hari akantu abantu bamwe bagiye bagarukaho ko hari n'ibyiza biri mu rwanda mwebwe kuki mushyira imbere gusa ibi amakuru mabi kandi hari n'ameza
ibyiza ibyiza icyiza cyose kigomba gushimirwa none se iyo hari ibintu byiza ukibonamo none se tuvuge ushobora kuvuga ati mu rwanda bateye imbere umujyi wa kigali urasa neza ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo abantu barya none se mu gihugu bati mirongo itandatu ku ijana uwo hejuru ya mirongo itandatu ku ijana bafite nta n'umurarana idolari ku munsi none se igihe wati igihugu abantu bararangiza n'umukuru w'igihugu ugiye kuba ati mujye kwihangira imirimo mujye kwishaka nta kazi gahari abashomeri benshi ubu se ibyo byose ni amakuru tuba dufite ibyiza yego bira ariko twebwe ntabwo ari byo tureba cyane kuko hari igihe ibyiza niyo byaba ari ijana ariko ubu bati barica abantu ntabwo urumva ko ibyo byiza byaba bibaye ubusa icyo gihe icyo gihe niyo mpamvu ntabwo tuvuga ko u rwanda rwose rwateye imbere rwarubatswe turanabishima abakoze ibyo ngibyo ariko ikiremwamuntu nacyo bagomba kugiha umwanya uhagije buri wese akumva ko ari umunyarwanda mu gihugu cyiwe ukumva ko hari ubutabera bugomba kukurenganura ukumva ko nawe nawe ufite umwanya nk'undi munyarwanda wo kwibuka uwawe wapfuye utabivuga bakavuga ati no ngufite irya tegeko ngo ufite ingengabitekerezo ya jenoside ngufite urwango urwangano ngo hagati y'amoko ibyo ngibyo byose dore ni ibintu byinshi wenda ntanagiye muri detaye ariko ni ibintu byinshi umuntu ashobora gufata igihe ukabivuga ukabyekana ko ni ibyo byose bituma bikomeza gutera abantu ubwoba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dr eric ndayishimiye ni umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda muri repubulika ya kongo itandukanye na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni kongo brazzaville kuri telefone dufite jean claude jean claude we
karame karame akabazo kawe
ndigoboka jean claude ndi mu gihugu cy'u rwanda yego
ndi mu rwanda yego uri ese uri mu uri mu ruganda
mu rwanda weya numvaga ibintu bihonda nkibaza nimba uri mu rwanda uri no mu ruganda
ni ahantu bari bari gusakara eee igira hirya gato rero kubera ko bisakuza cyane
n'igihe hirya yeee akabazo kawe rero
none ngewe ubundi kumwe n'umukecuru wanjye akaba yari namubwiye insanganyamatsiko turiho akaba yari yambwiye ko ashaka ko muvugana akabaha ibitekerezo kuko hari byinshi azi kuri ibyo kiganiro muriho cyane ni kuri icyo kibazo cy'impunzi no kurangiza ubuhunzi
cyane cyane kabisa ko hari n'undi bakiriye ejo bundi wavuye kongo nawe ubu ngubu bari kumufasha mu mudugudu bari kumwubakira leta iri kumufasha cyane kugira ngo azabwireho ababwire icyo kibazo gisesenguye kabisa yemuhe telefone
ni umukecuru w'imyaka mirongo itandatu wanjye yemuhe telefone hanyuma tubwire muraho murakomeye mukecuru
muraho neza se hano ni ku ijwi ry'amerika turimo turaganira ku kibazo cy'impunzi hanyuma turi kugana na muganga ndayishimiye uhagarariye impunzi z'abanyarwanda muri congo brazzaville hanyuma jean claude atubwiye yuko hari umuntu watahutse wavuyeyo muri iyi minsi wabitubwiraho iki
abatahutse yaje ari n'umusirikare baranamurashe
yego
noneho ubwo uwo mwana yaraje baramwakira ajya umutobo bavuye umutobo n'ubu bamwanditse mu kuzafashwa inka n'ubu bagiye kumwubakira yahasanze hari umubare yasanze hari abantu twarasigaye turamwakira ubuyobozi baramwakira
yitwa nde uwo musore yitwa nde kugira ngo yego komeza yitwa yitwa bakabera selestini yego
ise yitwaga kabera selesini nyina yitwaga mujaho ingoma beretirida yego
none barapfuye ariko uwo mwana yaraje ariko hari n'abandi bana bariyo Uwo mwana- bashishikaza kugira ngo nabo bazatahuke nabo uwo mwana se yitwa Yasanze nde ari amahoro n'ubu. yitwa nyandwi ariko Yi- irindi sindiba Eh, komeza yitwa nyandwi ariko yavuye mu gisirikare ubu ngubu bari mu gisirikare barimo kumuvura nyine ko yaje baramurashe Eh, Ye- ibibazo kumuvana ni amahoro urumva ubu ngubu baramufashe twaje tumuteranyiriza amafaranga n'inkunga y'ibiryo n'ubu ngubu na leta bamwanditse kujya kumuha inka akiriya yo kumu- yo kumuha inka nyine ubwo muri mu kahe karere mu wuhe murenge
umurenge wa rugarika ku kamonyi ku kamonyi ni mu mu ntara y'amajyepfo ni umurenge mu ntara y'amajyepfo nyine ku kamonyi ku rugarika mu murenge mu kagari ka Shira.
Eh, mukecuru murakoze cyane murakoze cyane reka mbaze uyu muganga ndayishimiye niba azi uyu nyandwi murakoze ndashaka ko tuvugana jean claude reka duhinire aho ngaho
Eh, ni umukecuru wanjye yatuye ku kamonyi ariko ngewe iwacu ni ngoma urabizi yego reka duhindure aho ngaho duhere kuri iki ngiki cya mukecuru hanyuma tu- du- dukomeze ikiganiro tuzakomeza nawe urakoze ariko nanjye urakoze reka tu- tuzaguha ijambo ikindi gihe reka tugume kuri aka kantu ijwi ry'amerika niko se dr ndayishimiye wumvise uriya mukecuru wo ku kamonyi uyu mugabo nyandwi y- uramuzi
O- uburyo ari kuvuga bigaragara ko ngo wari uwavuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hano nta basirikare bahaba muri kongo nta ntambara iri hano muri kongo Eh.
niba yaratashye baramurashe avuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubwo rero ntabwo najya eh, muzi ko repubulika iharanira demokarasi ya kongo ari mu bihugu bitigeze bisinya ari amasezerano kubera ko icyako iyo igihe cyari kitaragera ubwo hashobora kuba wenda yaratashye kubera ku- ibibazo by'uburwayi simbizi wenda batingiye ntawe uri kunyitanga n'uwo ngiye gupfira mu rwanda nabyo byashoboka kuko n'ubundi nangaha hari igihe usanga abantu bamwe na bamwe batari abantu usanga akenshi baba bafite n'ibibazo by'ubuzima cyangwa se eh, babuze uko babigenza kwa cyangwa bo, hari n'abandi yenda bashobora gutaka ubushake bwabo ariko eh, akenshi abantu bataha eh, hari igihe avuga ati ngende n'ubundi wenda sinzi niba nzabaho kuko nabo bamwe tujya turaganira cyangwa se eh, cyangwa se eh, donc yahuye na situation ituma abura uko agira eh, akaba deprime agahitamo kwitahira Ariko rero urumva umuntu wavuye muri yuko- Zaire ntabwo ari hano muri Congo urumva yuko ariko ari urugero rw'umuntu w'umunyarwanda wari yego twakwita impunzi kubera ko nta musirikare ubundi uba impunzi yari umusirikare aba ari umurwanyi birumvikana ntabwo abarwanyi baba- bagira ubuhungiro mu mategeko mpuzamahanga ibyo ari byo byose urumva yaratashye baramwakira bari kumwubakira bari kumuvura none se ubwo si urugero rwiza rw'impunzi eh, rwabera impunzi ikimenyetso cyo gutaha
ntabwo bishatse kuvuga ko abantu bari mu rwanda bose eh, bafite ibibazo Mm, ariko none ntabwo bishatse kuvuga ko mu rwanda byose byera de mhm.
Oh, amaze gutaha eh, ni byiza eh, atashye vuba nta gihe arahamara ariko ntabwo azi ejo cyangwa se nyuma y'amezi abiri cyangwa nyuma y'imyaka ibiri ntabwo azi uko ibintu bizaba bima- bimeze niyo mpamvu twebwe tuba dushaka eh, bo- ejo bo- ha- sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ko nacyo kigiye kikuvana bike ariko eh, ejo ha- hatanga sironse
Hatanga icyizere.
ati ariko nubwo ntashye umunsi ejo sinzi uko bizaba bimeze ejo nyuma y'amezi abiri n'iki hari igihe na- nahura n'ibibazo ubu nibyo usanga abanyarwanda ahanini aricyo kibazo eh, gikomeza ku- ku- ku- ku- ku- kubabuza gusa kuko ntabwo ni ni ukugera mu rugo mu rwanda nyine ukicecekera iyo uri kuvuga ibishimisha ubutegetsi uravuga ariko iyo uvuga ibikubabaje bidashimishije ubutegetsi ntabwo ushobora kubivuga I- i- i- inge- intuza inge- ingero ni nyinshi ntabwo wenda igihe ari igihe- ari igihe cyo gutanga izo ngero zose z'abavuga ibitabashimishije eh, uko bibagendekera nyuma yaho Mais ni droit yiwe kuba bara ni droit y'igihugu deja ni na ni na igihugu kigomba kubikora kuko nyine batari kigomba kubakira ariko nabo bavuga gutyo nabo ni uburenganzira bwabo bwo kuvuga ibyo bari kubona mu rwanda ariko natwe ni uburenganzira bwacu bwo kumvisha ibyo bibazo bigihari kugira ngo bikemurwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi ndayishimiye ntabwo ari umutumirwa ahubwo n'ugiye kubaza ikibazo ndayishimiye
wi akabazo kawe
nagomba ndamukiriza umutumire muritiranwa
Eh, na- numvise ko ari n'amazina eee bandanya
Ah, hanyuma je ikibazo aho gihagaze ni ni iki mvuga nti umuntu atakaza ubu uburenganzira bwo kuba impunzi ryari hama nkibaza nti atakarenganye gakwiye kubamwo umuntu ahubwo yari akwiye gufashwa bakarondera nyine bavugana n'igihugu yahunze avamo kugira ashobore kuro- ushobora kuro- kumva umutekano wiwe agashobora no guhunguka agatahuka mu gihugu cyiwe kugira nta- ntahave ahura yi- yatwa uburenganzira bw'impunzi ugaca uhura ejo arabuze ikimufasha atanguye kubaho nabi ugaca uhura ariko ataha kubera yishwe n'inzara amashyirahamwe atakimufasha ugaca uhura ejo ariko arataha nk'uwita mu mutego ushobora no kugira ikibazo kubera aba ahungutse kumbure igihe cyo guhunguka kuri we umutekano utari bwaboneka Yee.
Rero navuga nti Yego.
icyiza ni uko impunzi n'abaziserukira bari bakwiye kuvugana n'ayo mashyirahamwe yadufasha kuko umuntu ntatakaza ubu- ubu- ubu- uburenganzira ngo ni uko amaze imyaka myinshi mu buhungiro ahubwo atakaza ubu- uburenganzira mu gihe yitwaye nabi adakurikiza amategeko y'impunzi nibyo narinzi rero njye nagomba mbaze ni ryari umuntu ashobora gutakaza uburenganzira bwo kuba impunzi
niko se ndayishimiye ko numva ndayishimiye yari yabisobanuye ahari dr ndayishimiye n- n- subiramo mu magambo make y'umuntu atakaza ubuhun- ubuhunzi gute ongera umusubiremo mu magambo make afite ibyo yavuze ni igisubizo cy'igice kubera ko ntabwo ari uko umuntu yitwaye nabi gusa ahubwo umuntu atakaza ubuhunzi iyo we ku giti cyiwe ashatse gutaha ari we biturutseho cyangwa se eh, akavuga ati eh, ntabwo ntashye ariko ngiye kuguma mu gihugu nari ndimo ariko nkafata ibyangombwa n'ubundi by'icyo gihugu cyangwa se akaba abonye ubwenegihugu bw'icyo gihugu arimo icyo gihe nabwo atakaza ubuhunzi kimwe n'uko bashobora kumujyana hanze mu kindi gihugu agezemo igihe utari instalation nabwo bakazagira bagahita bazamugira wenda umuturage w'icyo gihugu nabwo icyo gihe atakaza eh, ubuhunzi none ni ryari ahubwo umuntu atagombye gutakaza ubuhunzi igihe umuntu wese yumva bitewe n'imyumvire yiwe a- akarere akomokamo eh, ubwoko bwe eh, ibitekerezo byiwe bya politike eh, aho asengera yumva bishobora kumugiraho ingaruka ashobora kugirirwa nabi cyangwa se igihe yabaye mu bintu byatumye agira eh, ibyo bita rezo imperiyeuse donc eh, sinzi ukuntu abyita mu Impamvu.
kinyarwanda ariko ni ibintu eh, sinzi mwafaza kubyita mu kinyarwanda ariko ibintu byigera kumubaho nka torture kumu- ku- ibintu bigira nabi ikiremwa muntu byamubayeho eh, ibyo byose bishobora gutuma ahubwo umuntu akomeza kuba eh, impunzi Eh, ariko nubwo maze gusobanura noneho igihe umuntu atakaza ubunzi nawe nk'ubu iyo umuntu atashye ntabwo ashobora gukomeza kuba impunzi birumvikana kuko nuba wabisabye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuba impunzi ku banyarwanda bizarangira kuri mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi hasigaye ibyumweru bitatu gusa niko se dr ndayishimiye iki cyemezo kireba n'abantu batangiye guhunga muri mirongo itanu n'icyenda kandi birazwi yuko kereka abashaka kubibona ukundi cyangwa kubivuga ukundi ni akazi kabo abahungaga icyo gihe abenshi bari abatutsi hanyuma muri mirongo cyenda na kane abahunze nabo kugera muri za mirongo cyenda n'umunani abenshi ni abahutu none nkurikije uko mumeze aho ngaho muri congo brazzaville abenshi muri abahutu none abangaba b'impunzi bo ko niba icyo cyemezo kibareba bo kandi ibibazo by'amoko ntabwo twabyirengagiza muri hamwe muri ku- kuvugira hamwe cyangwa abahutu n'abatutsi nta muri impunzi ntacyo ntacyo muvugana
So, ifo kuvuga ko eh, nyuma ya mirongo cyenda na kane fpr igiye ku butegetsi abatutsi benshi baratashye naho twari turi mu makambi ya zari no muri za mirongo icyenda na gatanu n'abandi n'abandi bara- ba- bari barasigaye baratashye hano muri congo brazzaville eh, abantu benshi bari n'impunzi z'abahutu impunzi z'abatutsi ndumva njye ntazo nzi nimba banahari ntabwo bagaragara ariko ndumva ntabona niyo mpamvu iki cyemezo eh, mirongo cyenda n'icyenda ku ijana kireba impunzi z'abahutu Iyo- ibindi bashyizeho ni urwitwazo kugira ngo berekane ko ari impunzi zose ariko ntawakwirengagiza ko impunzi z'abatutsi nyinshi zataje icyenda kane icyenda gatanu cyangwa se wenda n'indi myaka yakurikiyeho donc ntabwo bireba eh, iyi ngiyi eh, tuvugishije tubwizanyije ukuri ntabwo bireba eh, impunzi z'abatutsi cyane kuko n'ubu nta nta- nta n'izi haragaragara hano muri congo barabe ndumva ntabwo nzi ntabwo nzi esitimasiyo yazo kuko n'izo ngizo baba bavuga mwavuze zigera mu bihumbi icyenda ni impunzi z'abahutu ubwo rero iki cyemezo kireba abahutu oya ntabwo ari bo gusa
nabifuza nyine ko abatutsi ni bake cyane basigaye niba bari urwitwazo ariko nabo ni impunzi akaga ko kuba impunzi icyo kibazo cyabo bo murumva kitabafasheho mwebwe
nabo ni uburenganzira bwabo nimba hari n'abatarataha ubwo nabo bafite impamvu bituma badataha ubwo nabo ni uburenganzira bwabo bagomba kumva ngewe ntabwo ndeba wenda ngo ngende ufite ibyo mvuga mvuga icyakagombye kugirira akamaro umunyarwanda wese kuko iyo turebye n'ubundi biba mu rwanda ntabwo ari ikibazo cy'abahutu cyane cyangwa se n'abatutsi cyane tubona ari abo bahutu ari abo batutsi n'ubundi mu rwanda baratotezwa bose
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na hacimana hacimana we akabazo kawe
bwa mbere nagomba ndamutungutumiye yego arakumva
aca nongera nkatambaza ati mbe izo tariki ntizagera bazoca babirukana iyo babirukana muzoca muja hehe ibirano nkaba nagomba kuvuga nk'uku ujya niba babareke batinde babeho kuko burya umuntu yarinze ahunga bafite icyamuhumbishije cyangwa batore umuti w'icyatumye bahunga kugira basubire kubatahukana mu gihugu cyabo murakoze urakoze nawe hacima
yego dr ndayishimiye ijambo ni ryawe
ukurikije ibyo inama ya tripartite yarangiye ubushize mu kwezi kwa cyenda tripartite ni ukuvuga inama tripartite ni inama yahuje u rwanda hashiseri na leta ya kongo hano kugira ngo barangize ikibazo cy'impunzi bavuze minisitiri ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko umunyarwanda uzageza iyo tariki adafite icyangombwa bazabumufata nk'umuntu ubaho rwihishwa donk abasirikare polisi y'igihugu ari izamureba ikimukwiriye ariko nanone iki gihugu cyasinye amasezerano ya geneve bishatse kuvuga ko mu masezerano ya geneve ntabwo ushobora gufata abantu ngo ubirukane gutyo ngo ubasubize mu gihugu bo ubwabo bumva ko ubuzima bwabo bukiri buri muri dawunse bukiri on dawunse donk ubuzima bwabo babukenga badafite icyizere niyo mpamvu iki gihugu nicyo kigomba kuzafata
icyemezo ko ari desiziyo icyemezo ku iyo tariki cyangwa se nyuma y'iyo tariki uko bizakurikiraho bizagenda ubu ngubu ntabwo nakwivanga mu migambi ya guverinoma wenda ngo mvuge ngo leta ya kongo izakora iki izakora iki uwo muwe dekarasiyo ofisiye ya leta nayivuze ubwo ibindi bizakurikiraho leta ya kongo niyo izi uko bizagenda ariko bishatse ko impunzi z'abanyarwanda ubu ngubu zirahangayitse cyane nyine zitegereje uko bizagenda iyo tariki nigera kuri telefone dufite kandi na serge serge we
mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe
ngewe akabazo mfite sinakita akabazo ahubwo ni imyumvire mfite kuri iki kibazo cya seri ubundi iyo itekereza yuko umuntu aba impunzi kuko ubuhunzi ari nk'ubukerarugendo seri ntabwo mbona yuko itekerereza izo mpunzi kurenza uko zitekerereza nta nubwo nemeza neza yuko ubuhunzi abenshi iyo bari mu nkambi baba barwara za korera barya impungure izo mpungure si inyama ku buryo abantu bazikunda akenshi ushobora guhunga ikintu kikaba cyanarangiye ariko nyuma hakavuka ikindi cyatuma utahunguka ese izo mpunzi akenshi batekereza ko zitamenya amakuru y'aho ziba zarahunze ziva kurusha haseri iba iri aho mu bihugu bitandukanye ifitemo ibyicaro ntekereza ko impunzi aho ziri zirababaye ukuyeho urupfu ubuhunzi nicyo cya kabiri kibabaza mu buzima ntekereza ko nta muntu wahitamo kubabara rero abishaka kandi impunzi ikurikirana igihugu yavuyemo kurusha undi wese wabimenya ushobora gusanga impunzi ifite amakuru arenze ayo mfite kandi ndi mu gihugu njye rero ntekereza yuko hsr wasanga wenda ifite ibindi yigenderaho nta umuntu atamenya ibyo ari byo biramutse ari ibyo nazo ubwazo hari impunzi zijya kuyisabira gutahuka ntabwo wumvise ko impunzi ejo bundi z'abarundi zasabye gutahuka ziri za tanzania abategetsi bavuga bati zikigaragambye dushaka gutaha impunzi yashatse gutaha wayitangira ute ahubwo ko ntekereza ko bakanaziretse ubwazo ibyo zihunze niba zizi ko byarangiye ko zizisabira gutaha ntizizabura gutaha kuko hsr itazi icyo zanaguza tike zitahe ntabwo ntekereza ko kuba zidatari ari uko asiteri zifashe neza ari uko ziga mu mashuri meza nizibona ku byo zishaka wenda bihari zizizana sintekereza ko zizaza ku gitugu cya asiteri cyangwa ko bavanye ubwo buhunzi urakoze ibi ni uko mbyumva yewe urakoze nawe serge we dr ndayishimiye hari agatekerezo se ufite kuri utwo ngutwo amaze kuvuga
no ibyo ari kuvuga nyenda ndemeranya nawe ndemeranya nawe gusa icyo ikigaragarira abantu bose ni uko ashiteri yaguzwe kuko iyo urebye ibintu byakozwe aha ngaha uburyo basansidirije babwira bumvisha bene gihugu bangaha ko abanyarwanda bagomba kugenda ku buryo n'ubu ngubu ahubwo ikindi kibazo giteye abanyarwanda ni uko abenegihugu bashobora kubadukamo bakanabamerera nabi kuko bari kutubarira iminsi ubu ngubu bati musigaje iminsi ibyumweru bitatu n'iki iyo mufite byose bikaba ibyacu ibyo byose byakozwe na leta y'u rwanda na hsr leta ya kongo ariyo ibibemereye donke nk'uko uwo mu wumvaga ikiganiro avuze ntabwo ari hasi agombye kudusomeramo ngo no ngo ngo ngo nimutahe oya impunzi ubwayo ibikurikirana amakuru y'igihugu cyazo usibye akarengane bagombye kureka impunzi zikabaho mu mutuzo igihe cyo gutaha nikigera nta nubwo bazaduhamagara ngo ngo dutahe ubwo bazaba n'izo ndege zo gupakira abantu kuko nta abantu bazavunda bavuga ati ndashaka kugeraho undi uwa mbere ubwo rero ndumva bagombye kuba bahagaritse ibyo bitekerezo byabo bakareka impunzi zigakomeza zikabaho kuko nazo ni abantu nk'abandi ntabwo baremewe kujya kwicwa cyangwa se kubaho mu buzima bubi cyangwa gukoreshwa ibyo badashaka dr eric ndayishimiye umwe mu bahagarariye impunzi z'abanyarwanda bari muri congo brazzaville twanzura iki kiganiro leta y'u rwanda ndabona mugize ibyo mwita communauté de refugié rwanda en république du congo ni ukuvuga ko mwishyize hamwe mukora ikintu kimeze nk'ishyirahamwe mufite ababaserukira mufite ababahagarariye nawe urimo mujya muganira na leta y'u rwanda usibye muri ayo manama ibihugu bihuriramo na hcr
duhura nabo nk'iyo baje gushaka gusansiriza nibwo tubabaza ibibazo ariko nabwo ntabwo babisubiza kuko ibibazo babaza ni ibi byose turi kuvugana ntabwo bajya babisubiza ahubwo baradutuka nka ambasaderi kuvuga ngo muzashaka mutakinkeneye amagambo y'urukozasoni ntabwo impunzi yemerewe guhura n'ubutegetsi bw'igihugu bwa gihumbi n'ibyo ngibyo bibaho iyo abategetsi ba kongo nabo bahari na hcr ni imyokade bishoboka ntabwo nta bundi buryo tujya duhura n'abategetsi b'u rwanda ntabwo mwaganira na hcr kuko numva u rwanda rufite porogaramu yitwa ngo garuka urebe noneho mukaganira na hcr ikaba ikabaha mbese iki ikabaha mbese ikababera urwitwazo ikabaha urwitwazo mukagenda mukareba
abagiye abagiye izo porogaramu zabayeho abenshi hari abagiye bajyayo hari abatashye n'abaranga bagati ngewe ntabwo nataha nagiye mu rwanda ibyo nabonye narabibonye sinshobora gukura ariko hariho n'abataje nk'uriya mudamu serafine abana be bigeze kujya muri goensi barabizi nyuma baje gutahana uburenganzira bwabo ariko n'abandi bagiye uwo mudamu serafine uvuze ninde badashobora gutahanaho n'uburenganzira bwabo uwo mudamu serafine uvuze ninde
madamu serafine yahoze ahagarariye impunzi aha ngaha madamu kanaba na serafine ariko aza no kuba minisitiri wari uhagarariye impunzi ubu ngubu nabonye yari uhagarariye ngo abavuye ku rugerero ngo kubasubiza mu buzima bushya yego ni ukubera ko iyo uvuze serafina gusa ntabwo biba bisobanukiye bose yego dr ndayishimiye eric ubundi iyi komite yanyu se biro yanyu mbese abahagarariye impunzi mwari mwabonana na leta ya kongo ngo muvugane nyine uko bizagenda nyuma y'iriya tariki
abategetsi ba kongo twarabarebye twakoze ibishoboka byose antuka ibyo bavuga mu gifaransa ubu ngubu umupira uri mu gice cyabo ubwo nibo bazi gahunda bazafatira impunzi z'abanyarwanda zizaba zitemeye gutaha nyuma y'iriya tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri dr eric ndayishimiye ni umuganga ndagushimiye cyane
murakoze namwe bashimiye ko mwatwemeye mu kiganiro cyanyu yego rwose namwe muteze amatwi ijwi ry'amerika n'abatabonye umwanya muri iki kiganiro buri gihe duhora tubisiguraho ni ugusaranganya ndabashimiye byimazeyo maze rero mu kanya saa kumi n'ebyiri nako mu kanya mu masogonda make ni udukuru tugufiya tw'iminota itanu murakarama